few weeks ago the reason we don't allow these people to sell on the road but you see us raging there we say government is wicked government is that government is you can see what is the health hazard exactly. that this guy is you should eradicate this, this is a honestly. for anybody that consumes this honestly you, know? you can see this, this is a potential is not acceptable this is a

make una stop to dey buy fruit from dis northerners because now no dis one no be matter of racism. o oh. before before all of us na one because all dis abokis make dem dey for our area now make dem no dey north o oh. When i mean our area una understand e come be like say dem plan am come say dem wan come kill us boko haram dey do im own fulani herdsmen dey do their own these people come now come dey do their own go put gutter poto. see the kind water make person just store in in fruit there na there you just keep am o oh. whether make the thing dey swell up o oh. make the sucker water gutter water dey enter make e dey swell o oh. abi just deliberately wan kill people if these people chop am come die which people go come buy again na so now dey take dey kill nigerians dem send una we dey talk about today you go hear say one explosion bomb another one bomb bomb bomb This year how many bomb how many markets don catch fire we dey suspect abokis we dey suspect fulani people, say dem fit put hand for dem as dem dey vex say dem no gree give dem um, acres of land to rear their cattle to do their cattle ranching so we dey we dey suspect say fulani herdsmen don chook hand because this market go catch fire this market go catch fire explosion here explosion there explosion here explosion there now una come dey carry vegetables all kinds of fruits and vegetables dey put am for potopoto gutter water before una sell am for nigerians like who send una una comot from the pit of hell wetin dey worry some of these aboki some of these uh, uh, uh, uh, aboki dem some of these hausa people, some di northerners some When I wan kill everybody finish for nigeria wetin be this now, eh see see where person they remove fruit from Same person come chop am no be kill you wan kill this person why What did they happen now why would I want kill everybody for that country eh if una no be nigerians or oh, una no like us make una go in una country now? as we dey as nigeria we are peaceful people. we no like all this gidi gidi mo una carry come anybody wey no believe una religion una go kill am behead the person go chibo girls dis chibo girls una go kidnap how many girls till today some una never return them. boko haram go kill people, marry people, children give people belle children mo una carry una begin dey carry while dem dey born children with dem laisha ibu till today we no see her and this government dey support una when dem catch una dem go free una see di one made it happen make dem say make all churches and mosques no open because of dis eh, coronavirus some churches then go arrest pastors The same thing, they arrest um, um, mosques on for uh, eh, taraba bina where this one happen They go arrest eh, some some imams make they open mosques on friday Now, so some northerners outside go there They so them bomb police motor for nasarawa na e happen nasarawa then bomb police motor but all the pastors made the arrest we know see them bomb police motor and all those people wey bomb police motor Now, hausa fulani hausa muslim they go carry them go police station now before you know the matter they go sweep am under carpet but the christian this the pol the di police the pastors they go dead there It all makes sense like this now e no good the way things just dey happen When e happen to the northerners the hausa dem go give dem favour When e happen to we the christians dem give us another hand say we don pass the boundary now these people now make dem catch make dem dey carry fruit dey put for gutter nobody go talk anything o even as dem arrest demsef before you know dem go release dem fulani herdsmen go kill person dem go release dem boko haram when they catch them, after some time dem go leave dem say they don't repent and dem wan recruit them, put them for nigeria army They no go do them again at least they be good people. make dem go use take track all those remaining eh, boko harams all na lie just to free them. You know, good all this injustice more than they do see gutter see where they dey carry They come comot from They give people the chop minister of health you dey there no i no sure say you dey there you be buhari brother and anything wey dem tell una now una dey do we get videos we don watch videos of how dis dia fulani people carry their own cattle dey kerewa cattle kerewa cattle tomorrow now we go go buy that cattle now we go chop am begin dey sick and we sef gone we no dey plant again before we dey into agriculture we dey plant well well now everybody don carry laptop the women they don't they no wan even do handwork. everybody don get wetin dem dey dey say between their leg they no wan do handwork. some of them, e dey prefer to rub powder enter street than to do handwork. the boys prefer to even go carry laptop than to go farm More una dey do at least na quick money good for una since government fail una because na this one na the failure of bad government na make this kind thing dey happen because china we better pass dem years ago now now they feed the whole world because the government force their people to work and they provide the work for them. our people, even if they won't work government no provide nothing government no provide anything but see di northerners to make themselves god government no still help dem dem still dey try they help themselves make we copy from them? see now somebody now go carry fruits, put for gutter won't give a chop if to say we dey farm we no go need all these their fruits May we no trust so that them poison am o abi because now the way the the nigeria don't they divided now normally nobody go over they chop anything may e come from there because they they keep people anyhow dem fit poison am if this kind of person go feed do this, come our land come carry fruit put for gutter wan give us chop imagine the one wey dem dey export the one wey dem dey bring from their from their northern part come give us only god know wetin go dey inside if somebody like this go come do this one koro koro for our eye put our fruit put am for gutter wan give us chop because we sef gone by ourselves we no dey farm nothing we dey wan do we dey wait for government to bring everything the northerners na till say na all dem wait for government abi dem wait for god when dem go their mosalashi go pray finish dem come back dem go hustle go farm now na the hausa come dey feed nigeria generally na dem go bring beans bring yam bring vegetable from their side some go dey for our land dey plant vegetable for our korokoro high we go dey see dey chop dey buy we we no go do anything dem come dey invest for our for our for our our place come dey bring come from their place not tell us na im dey oven plus cow worm wey dey eat the meat na dem dey give us crops na dem dey give us wetin we dey do for our own who our mama our papa sef gone all of dem make dem sub dem dey farm before before dey small small dem sit down gbaza dey wait for their children to bring money whether na yahoo dem do bring the money o oh, abi na ashawo dem do bring the money dem no kuku send bring money na im be their own dem no wan do any farm work hausa dey come now come dey give una vegetable make dem chook for inside potopoto gutter water una go chop and begin sick dem go say ha ah, ah, ha wetin happen you no sick o oh, you just die or oh, people no dey last again why una go last make dem dey give una gutter fruit dey eat how una go last before before we dey plant tomatoes we dey plant everything if you fruit vegetable nobody dey buy go go your backyard go buy am apart from rice but now everything now we dey buy outside dey give una rice give una beans give una yam everything after una go say make dem divide the country May aboki go their own na aboki the aboki now una dey call them. make dem go if dem go hungry go kill all of una because na aboki dey feed una if aboki if dem divide this nigeria say una continue with all these things, because even if you go do your yahoo yahoo or whatever you go do your business you go get money na hausa go still bring the food money. na go buy that time the food go come cost well well Why we no go into agriculture because some of them the government no dey help them. They dey do agriculture we with this government no give us money oh. government no give if government give una money una go farm una carry am go buy laptop carry am go buy car carry am go marry you never stand you go dey put hand for big big thing may may need money if you go marry no be wife no be money go take take care of am if begin if the wife begin born no be money go take take care of your family you go buy laptop you no go dey recharge am if mugu no fall wetin you go do you go buy car you no go put fuel They go give una the same money outside go carry am go do farm work i tell the other time government bring money make dem share for farmers our own our vice president carry am chop till today e never give account of the money but the northerners dey share the money give dem dey begin dey do farm after una go dey say eh, the northerners dey rule o oh, every time dem dey power because they are honest the northerners they are honest yes for real apart from this their character make dem start recently they are more honest than us make we dey talk the truth northerners dey very honest dem share the money for their farmers now dem dey give us rice give us everything our own vice president pastor for dat matter educated man for dat matter may you know wetin di money go take do for di country e chop am till today nobody know where di money dey e embezzle di money una never start to dey chop gutter food o <laughs> <laughs> hausa go finish una because na dem dey eh, i think i don catch one today eh everybody go come and come facebook eh see o hausa man did tomorrow another one go do am e go do am with sense that time nobody go know They go find one room hide down. dey there they do am dey carry and come as we know, one farm we must chop with it and produce that means we una must chop rubbish yes because they no send una because una sef no even send una sef if you send yourself you no go just dey say you say you be yahoo but yahoo na future if dem catch you na na efcc catch you your own never finish You e never finish yahoo no be future na na for just na for the main time no be say dem go do the yahoo use the money go invest dem go carry am carry women buy motor carry house make dem no fit pay after i go say aboki wan kill everybody all dem no go kill una mo una by una sef una don use una hand kill una destiny una future Mo na take am easy o oh. as e be me now i just drop am o oh. na drop na comment for comment section i know say this video fit offend some people. may no like truth di northerners never start o oh. some of them no be all di northerners o because where devil dey where bad people dey good pipo dey where good people dey bad people. dey no be all di northerners na di few people, the evil ones because i no see where you go you how much be water make you go carry fruit put am for gutter that one na wickedness na na deliberately wan kill people and we sef we no go learn say make we begin dey plant our own crops we go still dey chop their own after we go say dem no get sense eh this or make dem divide the country if dem divide the country una go suffer na dey say hausa no get sense but hausa no get sense dem dey feed una hausa no get sense na dem dey rule dey come dem no get sense we mo we get sense wetin we do uh, mona dey there na me pine dey wear una me i don comot for here